e ke kgatiso ya motsweding fm konka bokamoso a re gopotse bareetsi gore kana mama rachel ke mang ko kae ebile ene o tshela ka bogwele bofeng um eh, mme rachel ke disaletse mathaba o mo kimberly um eh, ga re re o tshela ka bogole ra re o na le bogole um mhm. eh, my disability ke survivor ya poliomyelitis i've got mm. 52 years ke na le at this time i'm 55 years of age ke ile ka kry-a polio ke le three three years years and mm. i'm working i'm a single parent to two boys i'm a mm grandparent to one a grandson and i'm an aunt to a lot of nieces and nephews I'm a sister, I'm a, I'm a colleague to almost most of the uh, uh people in Kimberley know me. Mm -hmm. re fe setshwantsho fela ga ore o survivor ya polio re fe setshwantsho fela sa bogole bo boteng ke eng so ka gongwe se motho a ka go lebelela jana kopana le wena e be re re o oh, ke survivor ya polio o re re ne le setshwantsho seo o tlo go kopana le mme o montle mo mo sefatlhegong mara a tsamaya ka di-crutches tse pedi with a paralysis on the right leg ha o mm. shebile le matsogo a gagwe o tlo go bona matsogo a gore eh, matsogo a na le manicure le di-pedicure mm. but ha o tla go a tlhokomela o dutse le ene a dutse mo mo le lo tsena mo wimpi lo re lo ja breakfast ene a ba tsaya forotlho fela a dirisa forotlho because the, the, the, the left hand has got a slight paralysis mm -hmm. so polio ke botlhoko bo e leng gore bo attack di-muscles so di mm-hmm. dira gore yo yo yo a movement gore movement ya gago e ka nna ya matsogo e ka nna ya maoto e ka nna ya mo mmeleng e, e nna le bokwanyana bo bo rileng mme mo tlhaloganyong o 150 percent botlhalela ka mongwe le mongwe a kere eno ke eng se se go rotloetsang gore o dule o ntse le montle o le up to date o dirile manala o ipankantse o le montle ke eng se se go rotloetsang um wa itse ha o le an activist kore nako e rona re nna le polio ke ke re golafala ke nako e le ya apartheid mo ne ba re o bona segole tshwantse se dule ko gae se mm. tlhole se dutse se tlhapisitswe se beile mo letsatsing ha tsatsi le phirima o tsena mo tlung ga tshwana go dirang but rona re ile ra nna le karolo ya gore re nne le karolo mo mokgatong wa go lwanela ditshwanelo tsa batho ba ba sa itekanelang mo mmeleng ka gore re bona gore ga se botshelo bo re bo batlang jwa mm. gore o tsewe go tsena sekolo ko o tlamelang ga ditsobotlaale go teke mm. special school ha o tla di-holidaysing bana ba tshameka ka yona batse ba re se gole gwele ba taboga moraga gago ba ba ba mmola teng ba ba ba kgopisega ba batla go ba utlwisa botlhoko re ile ra tshwana ke gore re eme re kaetse batho gore le rona re na le bokgoni ke ka mo moto ya mokgatlo o ke leng leloko la teng disabled people south africa re leng re reng nothing about us without us mhm mm yaanong a re lebelele fela jalo gore ga o ntse o tla o gola ke dikgwetlho tse di feng o kopaneng le tsone ka ntlha ya bogwele bo o nang leng bone dikgwetlho di nnile dintsi mme kgwetlho e, e kgolo e le gore e simolola ka e simolola mo lapeng mo e le gore o tlhela mo lapeng ya ka nna ke ile ka bonelwa mo mo dipolaseng polasi e gaufi le kimba le bidiwa noitredag yaanong nako wa gone go sena bo ditleliniki batsadi ba rona ba sena kitso ya gore go na le sengwe se se bidiwang immunization so nako e mogare wa polio o tlhasela ke ha bone ba bona e ka re ke motho ela a lwala go itlhelela ke mm. tsewa ke rakgadi mongwe a nthisa mo kimberley ka e gaufi le le notre darte ba itlha ba ntsamaisa dingaka dingaka di heleletsa di ba nako eo bane ba bitsa botlhoko ba teng ba re ke stape bana ba bitsa mm. stape ba re ke verlammen kanti ke polio go itlhelela ke nna le jara tse tharo ka isiwa mo homeng e e teng mo kimberley mo ba e bitsa helen bishop home ka golela koa kgwetlho ko gae ke gore ga ke tla ka di-holidays ke nke tsewa gore ke galase ga ke thubege ke gakologela nako e nngwe ga ba bangwe ba dira botoutu le nna ke bo dira ga ba ntewa nna ga ke ntewe tlhole ke ntse ditsike nna nna ga ke ntewe ke segologole sa modimo tsatsi lengwe ramogola re he motho e motho e a ka ba bangwe ke nga tshwanetse a dire botoutu a re morute ya ka ba bangwe mm. kgwetlewa ga nna yalo ga nna yalo ka tsena sekolo ka nna ka nna le karolo mo mekgatlhong ka ithuta go lwanela ditshwanelo tsa batho ba sa itekanela mo mmeleng ka tsena sekolo ka ba ka hetsa ko special school ka tla mo bo normal school mo kimberley mo kileng ka ka khona go ya sekolong sa ba batho ba go teng ba normal ke teng o mm. ileng ka simolola ka ruta ba bang gore batho ba sa itekanelang mo mmeleng o ba tsaya jang le ko gae ka simolola ka ba ruta gore mm shebang le nna ke itse go tlhatswa dikotlolo ke simotse go ithuta go tlhatswa dikotlolo ke le sixteen years ebile ke lela ke re e le nna ke mosetsanyana a ke dire se ba bangwe ba se dirang ke a ba ntlogela ke kgona go dira sengwe le sengwe se ke kgona go se dira ko sekolong ga ke ya sekolong ke thusiwa dibuka ke re nako e leng re be le ga thota dibuka mm. ba ke tsenang sekolo le bona ba kopana le nna a ntseisa dibuka ko sekolong barutabana ba simolola ba ntlhaloganya nako e nngwe ke gakologela ke tsena mo sekolong se seng ba se bitsa thabane ha pula ena yana principal a itse o tla ba roma prefect a re sheba gore re itšhele o kae ene mo tlogele o tlogela ka dibuka wa bona mm. kore itse thotloetso ya bone mo go nna gore o motho ka ba bangwe ke yone e ileng yampha mm. gore i should be positive in my life go fitlhela le yaanong ke ka mo le gone jaanong mo mo facebook page ya ka ke ipitsa gore i am a diva ka gore go tlhetse go sentse ee ehe a bona a o tla godile sentle ona o le o golela mo tikologong ya batho ba ba tlhaloganyang um tikologo batho ba ba gonela tshegetso go tsena le ko sekolo se o fetsa go bua ka sone gore um principal o tla ba ro kae um ba go tsa fela jaaka ngwana o mongwe le o mongwe jaanong a tsena mo leetong la gago la go batlana le tiro ka gore ga jana wa dira ra itse gore o mo malatsing a boikhutso ga jaana ko lapeng yaanong a re lebelele fela jalo gore Eh, loeto la gago la go batla tiro dikgwetlho se kopaneng le tsone le ga o ne o bona tiro gago ya ntlha o ile wa ikutlwa jang ee dikgwetlho tsa go batla tiro wa itse ewa e ne le e nngwe fela e le gore e ne e nako ngwe e, e letsisa dikebedi mo matlhong mme fela o itse ga o na le tshepo o ipoleletse gore o batlang mo botshelong ga gona sepe se se tla go nyemisang moko ke gakologela tsatsi a ke etsa matriki ke be ke fama ke ya ko collegeng e nngwe ko runberg ke ya go ithuta di-computer ile ke boa ke tla go batla mmereko tsatsi lengwe ke be ke bilediwa interview ko escom ha ke itlha ko interview ke makgoa hela yaanong ke ditsiale ke a bona ba mpheta-pheta ba mpheta-pheta nako ele o mongwe a tla tshwere pampira rachel matlhaba ke ena ke ne ke ema re a ye rachel matlhaba ke re yes ma'am a re sorry ma'am we make a mistake we don't employ people who are who are nako bane ba re vitsa ba ri crippled mm, mm, we don't mm. employ people who are crippled wa itse ke tsile mole ke geletse dikeledi mare ka ipolola ka re tsatsi leo ke tla ke tla respectiwa e le gore ga ke dula ga le ke bua issues of people with disabilities ba tlabe ba itse gore ke bua kae go tsweng fao ka batla mmereko ka seo kry ke amogela pension ke na le moshimanyana na le seven years mm. ke re ngwana ke tshwanetse ke mo direle bokamoso ka mm. kry-a penšene tsatsi lengwe gantshiwa mekhukhu ke a re mme le nna ka gore ke na le ngwana ke tshwanetse ke mo direle bokamoso ke a go tlhoma le nna mokhukhu ile mm. ke le mo mokhukhung o ke tshela ka penšene ka nineteen eighty three nineteen eighty four ke a ke simolola ko phatsimang ke re ka gore phatsimang borutabana o ne patalela registration o bo kgona go go tsena eh eh o attenda di lessons tsa gago wa o fitlhela bo graduate mm. ya go siama morago ga mo ke graduate ka ke hitsa ka 1986 87 ke kry-a mmereko wa ntlha ntlha ntlha nako ya ke ka ntlha ya e, e document e leng gore re ne re na le seabe mo go yone ya ka mokgatlho the employment equity act eno dira gore employees should comply when it comes to employing people with disabilities šomoditse mhm. tiro ko department of labor ka dira teng le teng go na le dikgwetlho go na le dikgwetlho go sena lifty nako nngwe expectiwa gore o ye ko first floor mare ka gore yaanong i was amped ke itse ditshwanelo tsa ka yaka a person with a disability ba nda feleletsa mm. ba dirile lift mm. ka dira teng go itlhelela 2002 ka ka ka ya ko department of agriculture ka dira teng ko ya ko mo ke ile ka dira e le gore ke ke dira ya ka eh, eh, human resource development officer ka ntlha ya eh, qualification ya ka ya ya education ka dira ba bona bokgoni gore ga ke bua di-rights tsa people of disabilities ke nako e le go simolola transformation units mo mo mo mo public service ke ha ba ban ban seconda gore ke dire special programs dira people with disabilities children's rights and youth development go fitlhelela ka twenty fifteen ke bona gore e ke setse ke tlwaetse mafuloga a ke tlolele go sele gape ke utlwe gore pele ga ke ya pensioneng di-sector tse di di utlwala jang ke ga ke ya mm-hmm. teng ko transnet ko agriculture mm-hmm. re travela thata mare disability le saene mo tseleng nako e ngwe ka itlhela re travela re ya bo so biki tse pedi ke le ko so ke dira eh, eh, special se ke dira empowerment nako e nngwe re conducta awareness programs mo mo mo mo di eh, target groups tse ke ke ke dira ka tsone ka feletsa ke le mo transnet ke simolotse ka 2015 ka july ke reng ya aha yanong mhm. ke kokoanye pensione yanong bana ba godile ga ke ya pensioneng ke itse gore a ke aka ga se a bone go e- ya ko transnete ke itlhetse le gore ke another field mo e leng gore ke bereka ke bereka di-shift di-twelve hours ke na le go tsena bosigo ke na le go tsena motshegare mme di sa di ditshone ke tle ke ba re ba bang ha ba mpotsa go na le colleague ya ka mo ile a kopana le nna ha e ka re ke mo ra ke nthusa matera he e mo sona ntho ile re ga o se go ya ke ba re he <laughs> ha ke se gole mme hela go na le mo ke a tleng ke thuti ke kopi thuso pele ehe a re lebelele fela jalo gore tsatsi le letsatsi o rotlwediwa ke eng ka bogwele bo o na leng bone go tsoga o ya tirong le go tsoga o nna motho e le gore ka nako tse tsotlhe o tsoga ka tlhaloganyo e tlhamaletseng kana ka positive mind e sa ntlha ha o na le bana bana ba go rotloetsa gona anong bana ba ntse ba kgobile o motona o 34 o monyane o twenty mme ke dula le setlogolo se eleven years gore ga ke mo sheba ka mokgwa a leng ka teng kere yo ke tshwanetse ke mo rute all those positive characters characteristics tse ke di na leng i must transfer them the first one ke go tsoga in the morning like ga ga ke tsena ka six ka gore ke le motho o sa itekanelang mo mmeleng i had to wake up early because ke tshwanetse ke ipankanye ke iketlile ga transport e tla e tla go ntsha itlhele ba ntsitlhele ke ke feditse ke rotloediwa ke sheba gore ngwana o i must transfer this goodness that i have within me mme ga se ene fela go na le bana ba e leng gore ba gola ka bogole go na le bašwa ba e leng gore ba gola ka bogole go na le malapa a a na leng batho ba ba golofetseng ga ba itse gore ba ba tseyang jaanong ga ba sheba nna ba re o oh, sekai ke sele go na le ba ba mmalwa ebile ba batleng batle mo go nna ba re ba re banthe ba re sheba ga ke na le re na le matsapanyana a rileng re ka dira yang yaka um go na le kholiki nngwe yaka o na le ngwana o e leng gore ngwana teng o defe so ke ha na le mm-hmm. matsapanyana ko tirong gore ngwana um ha a bereka di-shift go nna le matsapa yaanong yaka mm-hmm. shopsua pele teng ke kgona gape le moa go gakolola monetiro gore when it come to issues tsa disability ke ga o tsaya tseleng tsenyana le mo a eh, community ke dulang le bone ba itse ba tlhaloganya gore ga go na le motho disabled o treatiwa yang ya ka maabane gone mhm. go tlhomiwa batho ba tlhoma mekhukhua ke a ke e tswaela ke re go na le nne o ditseng mo mo mo mo wheelchair ga ana bo a dulang teng o dula mo mo mo ntlong ya family ke tswa hale ke bara ke bare ke kopa gore ene le ka mo ba ha pelenyana ya ka motho o lwanelang ditshwanelo tsa batho ba sa itekanelang ile ka radio so se se nthotloetsang thata ga se nna ke rotloediwa ke batho ba bangwe ke rata go direla batho ba bangwe ehe ko bofelong fela molaetsa mogolo wa gago ko bathong ba e leng gore ba na le bogwele mme motho o sentse na ikobonya o sentse na ikutlwela botlhoko o sentse na ikgogela ko morago ga a batle go tsarola diphuka ga a batle go lekeletsa ga a batle go kokota o setse a ipoleletse gore ga gona pa ka mo amogelang kgotsa gona pa ka mo fang tiro o moraya o reng motho o ke ra motho o ntseng yalo ke mora ke re se ikobonye ke motho o dumelang thata mo baebeleng ke mora ke baebele e re ruta gore mongwe le mongwe o dirilwe mo setshwaneng sa modimo so mhm. ga re itse gore setshwano sa modimo ke bogole ga se karolo ya setshwano sa motho ka gore motho ga e, ga re itse setshwano sa modimo so se ikobonye se mhm. itse mme mme pele ga tlhokofale o na ka re vukuzentsele mhm. so ga o itirele gonne go botoka ga o itirela o simolola o rayang motho o re a re thuse wena o sa itse go ema o itirela hmm. nako e nngwe motho o ikobonya ka gore ga a itse gore a e kae mekgatlo e teng ya batho ba ba sa itekanelang mo mmeleng go na le south african national council for the blind go na le defsa ya ba ba def go na le go na eh, eh, le le albinism albinism le yone ke ke ke karolo ya e tsewang gore ke disability go na le south african uh, uh, society on albinism go na le uh, eh, uh, mokgatlho wa epilepsy bua re teng rona ba e leng gore re di-activist in this field le gone yanong mhm. re a tswelela re lanna ditshwanelo tsa batho bao a re re batho bao re re se ema nako e santse le teng ya gore o ka nna motho go gaisa yaka o ntse gone yaanong ga se gore ga o mm-hmm. le disabled o right off ga o right off mm-hmm. right off ke a koloi hela motho ene ga mm-hmm. gona right off so disability doesn't put a sticker to disability doesn't mean inability rona ke ko ka agriculture re dirisa moto o o reng we see ability not disability mare go simolola ka wena pele pele go kaya go motho o mongwe ehe mama rachel re lebogile thata re lebogetse poisano e e tletseng thotloetso e, ra leboga modimo a tswalele pele go go ba seatla go tshegofatsa ke a leboga ke mamo re re a leboga ke mamo rachel matlhaba ke mme o na leng bogwele mme jaakana re bolela gore ene eh, ke victim ya kana survivor ya polio a re tlhalosetsa gore o seemo sa gage se jang mme ke selo fela gore bontsi re itsetse thotloetso mo gene gore um kokota tswelela pele go kokota le ga o ka swabisiwa ko kae kana basego tse sentle ga ise e e lefatshe lotlhe le le gore le ka seka la go tsaya sentle ga ise e lefatshe lotlhe le le gore le ka seka la go amogela go na le ko e leng gore ba ka go amogela go na le ko e leng gore ba ka go tsaya sentle ga ise e gotlhe fela nako tse dingwe go na le mo e le gore o tshwanetse o fete mo teng o kgoboge bikingyana wa bona tshwanetse o kgaratlhe um motho ke go kgaratlhanyana motho ke go sotlheganyana mo lehatsheng pele ga ka eh? pele ga o ka ikgora menwana pele ga o ka nna fo wa itumelela dilo dingwe tshwanetse bo kgobogile yaanong batho ba bangwe motho ela kgobogalwa ntlha fela mona wa lela ba rei botshelo a bofela a a re kgobogeng ba gaešwa re semeleleng gore ga o dula mo fatshe mo o lebelela ko morago o botshega gore ei ke tlile ke ya kgaratlha e ke tlile ke a kgoboga ke bontlha bongwe jwa botshelo se ke motsweding fm konka bokamoso re semeletse le nna lebo wa mokgatlha